sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kun sagantaa faarfannaadha harka fuunni isiniin jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu har'as kan dabareen isaanii ga'e isin biraan ga'uuf qophii keenya xumurreerra isinis eebbifamaa amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. faarfannaa adda addaa warra filataniin sagantaa keenyarraa eegallaa nus maqaa hunda isaaniitiin as istiidiyoodhaa faarfannaa tokko isaan affeerra galataa eelammaa bulee horaarraa. firoottansaaf taarikuu birbiirsootiif birtukaan eelammaatiif qopheessitootaaf akkasumas amantootaaf fileera nus galatoomii eebbifamisiin jenna barsiisaa sarkaa olaanaa godina walagga lixaa aanaa najjoo ganda mooxxiirraa barsiisaa badhaasaa olaanaatiif bakka inni jirutti barattuu bijiigduu olaanaatiif akkasumas amantoota mooxxiitti argamaniif fileera barsiisaa lalisaa ayyaanaa godina walaggaa dambidoolloorraa firoottansaa hundaaf abbaasaa obbo ittaanaa kaliishootiif haadhasaa adde alamii siimaatiif barattoota waliin eebbifaman maraaf fileera saamu'eel abaataa kolleejii qonnaa asoosaarraa barataa abrahaam gammachuutiif barataa oljirraa oliiqaatiif barattuu shakkinee oliiqaatiif akkasumas firoottansaaf fileera barsiisaa dammee cannaqaa magaalaa sulultaarraa abbaasaa obbo cannaqaa taasisaatiif haadhasaa addee araggaash wadaajootiif amantoota waldaa jawwii hundaaf akkasumas obbolootasaaf firoottansaaf fileera faarfannaan filatames kunuuti.
Oteen eebiru jeetii afaan keetii baay'ee fooniif biyya laafa raawwattee eeganteen jaalallee keerra maaliif deebiteen maala naafifteen garaara baakii siif raafamaa jiru harka raarasa siif diriiree jira. Jaalallee keerra.
faarfannaa bilisee keessaa kan filatan barataa maarqoos indaaluu wallagga lixaa aanaa haaruurraa balaayii birhaanuutiif misgaanee abrahaamiitiif indaaluu galataaf armeessaa adde ilfinash jireenyaatiif fileera zalaalam dirribaa abuna gindabaratirraa armeessaa addee baatuu xaafaatiif luuccee diinsaatiif xibabuu diinsaatiif amanuu diinsaatiif fileera habtaamuu miikaa'el gidaamiirraa abbaasaa obbo baay'ataa galataatiif armeessaaf haadha warraasaa alfinash sirmeessaatiif akkasumas amantootaaf fileera kaadhimamaa barsiisaa abbabee badhaasaa aanaa bunnayyaa bosheerraa qopheessitootaaf firoottan saamaraaf akkasumas amantootaaf fileera nus wanta nu filteef galatoom heebbifamisiin jenna warqinash dirribaa. dirribaa finfinneerraa armeeshee addee hawwii olii isheetiif abbaashee obbo dirribaa kabbabaatiif kaasash dirribaatiif tsahaayii taaddasaatiif filteetti faarfataa ermiyaas yermoo waldaa karaaraa cinqiirraa abarraa girmaatiif shugguxii yermootiif fileeraa biliseenis kunooti.
Tarree namaa ta'u.
faarfannaa addisuu keessaa kan filatan abbushee dammanaa jibaatirraa abbaasaa obbo dammanaa gannatiif armeesaa addee xaayituu xurunaatiif nuuraa dammanaatiif akkasumas qopheessitootaaf jedheera galatoomisiin jenna warqinaa ambassaa beegeerraa haadha warraasaa gannatee ayyaanaatiif boonaa warqinaatiif biqiltuu warqinaatiif biqilaa warqinaatiif wandimmuu anbassaatiif fileera bashaa lulaa gaambeellaarraa tamaskeen dabalaatiif abarraa dabalaatiif lammaa dabalaatiif akkasumas firoottansaaf fileera masarat cimdii aanaa calliyyaarraa abbaashee obbo cimdii boodeetiif harmeeshee addee araarseetiif qopheessitootaaf akkasumas amantootaaf filteetti nus wanta nu filteef eebbifame galatoomisiin jenna olummaa atoomsaa jimmaarraa habtaamuu olummaatiif amaanu'eel olummaatiif daawwiti olummaatiif akkasumas firoottansaaf fileera misgaanuu kamisoo wallagga lixaarraa abbaasaa obbo kamisootiif armeessaa addee kuulanii makootiif makoonnan kamisootiif akkasumas firoottansaaf fileeraa faarfannaan addisuus kunuuti.
Biyyi lafaa rabbaame hojjaamaa jira. Dajjaan halluu gadhiisee tokko kaatee jira. Bitaa mirgaarra nuulsame sagaalee biyya. Iddaa gamnaan baqaanee nuti baanu biyya. Dhagaa jiraata, dhagaa jiraata, dhagaa jiraata, dhagaa jiraata, dhagaa jiraata, dhagaa jiraata, dhagaa jiraata, dhagaa jiraata, dhagaa jiraata.
Waggaan ulfaata roobe kan dachee goolu aduun lalaan bariite dhibu iddoon koolu dhibee sararaan addunyaa yonnaa mudate doonii amansiisa qabna kan du'aa moo'ate. Dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata. Ongaan bu'ee uumamni eeburraa ta'e karaan galaana jaalli yoo awwaaree kalaaltuu danuu sodaanne masagabuun jira kansaa kan ittiin dabarsu ni dhoksee ka'eera. Dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata dhagaa jiraata. Raffaajaa banamee namoota waamu. Nuti hin barbaanne guyyoota yartuu milkoomu. Raffaajaa banamee namoota waamu. Nuti hin barbaanne guyyoota yartuuf duroomu. Sagantaa qabna waan baane beekna. Raayyaa lamee waliin argina. Sagantaa qabna waan baane beekna. Raayyaa lamee waliin argina. Sagantaa qabna waan baane beekna. Raayyaa lamee waliin argina. Sagantaa qabna.
Faarfannaa dastaa keessaa kan filatan Dassaaleen Ba'eessaa, Daallee Waabaraarraa, Takkaalliin Ba'eessaatiif, Masarat Ba'eessaaf, Abbaasaa Obbo Ba'eessaa Tarreessaatiif, Armeessaa Adde Aragaash Daggafaatiif fileera. Ordofaa Ayyaanaa Aanaa Kiiramurraa, Armeessaa Adde Xurunee Dinsaatiif, Hinseenee Ayyaanaatiif, Lammeessaa Ayyaanaatiif, Shibbiree Ayyaanaatiif akkasumas qopheessootaaf jedheera galatoomisiin jenna. Guddataa Galataa Shawaa Kibbaarraa. Faantuu Asaffaatiif, Asteer Guddataatiif, Toomaas Guddataatiif, Obbo Abaatee Tarreessaatiif fileera. Damsee Lammeessaa Aanaa Saasiggaarraa barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ardoo Guddattuutiif, Firoottansaa Maraaf. barattuu yaadateetiif gazzaahin faqaaduutiif akkasumas hiriyoottansaaf fileera barataa malkaamuu mitikkuu waamaa hagaloorraa armeessaa aadde kuullee mirreessaatiif abbaasaa obbo mitikkuu taaddasaatiif mulee mitikkuutiif taakkalee mitikkuutiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera faarfannaan filatames kunuuti.
Marii fakkaatu yoo muduu kanaa'u lolaan gufuu haree yoo namarra yaa'u boquu namaa cabsee dugda fiiga wabeessaa midhaan mudhii hiikee jilba nama buusa. Ayyaa bara sanaa hin darbee hiichee harka waaqayyootu irraa garagalchee. Ayyaa bara sanaa hin darbee hiichee harka waaqayyootu irraa garagalchee. yaadadde gooftaa gaafa miidhagdee waan dha'uu dhabee jaalallee dhugaa koo hundaa durseessituu nagaggabee jireenya moososee walirratti lubbuu magarsitee kunoosiin dhageessee gadadoo koo hartee dabarsitee maal jedha diinni koo gargaarsi keenaafoo itti caalee olamni naaf qotee seenan darbe gooftaa koo taalee ofiimu ergamee kiyyoo wanaaf kaa'ee ture keessaa araara leekamoo diina kootti gargaaraa jabeessa. Marii fakkaatu yoo muduu kanaa'u lolaan gufuu haree yoo namarra yaa'u boquu namaa cabsee dugda fiiga wabeessaa hidhaa mudhii hiikee jilba nama buusa. Ayyaa bara sanaa hin darbee hiichee harka waaqayyootu irraa garagalchee. Ayyaa bara sanaa hin darbee hiichee harka waaqayyootu irraa garagalchee. Kankee ajaa'ibaa hojii keetii gooftaa namni beeku walqabdee na dhaabdee naatti margee lafee nu taateeku gogaan dhagna kooti iddoo jechi namaa babadeesse foon biqilfateera masaanuu koodhaa si gaadhesse daaraan irraa haqqee har'a akka margee calaqqisaa tabjaa'ee dhaabataa deela kootii bitaa galundeessaa jalaan abaaf deettaa lolaan gabraa namoon irra yaa'u bara diina kootii mardoon haqqee kunoo gadda taa'u. Marii fakkaatu yoo muduu kanaa'u lolaan gufuu haree yoo namarra yaa'u boquu namaa cabsee dugda fiiga wabeessaa hidhaa mudhii hiikee jilba nama buusa. Ayyaa bara sanaa hin darbee hiichee harka waaqayyootu irraa garagalchee. Ayyaa bara sanaa hin darbee hiichee harka waaqayyootu irraa garagalchee. Godina qophaa'ee guyyaa du'aa qotuun eeganii akka miliksitee akka olfinaadhaan jiraanii gaarri gannaaf jedhee bocoon guutee hunduu toltoleera fanyoolaa qophaa'ee irrarraan eessitiin ogoleera diinni koonni jaamaan xinnummaa kootuun ni odeessu kaawwaa koo bal'isee gadaaktummaa qotuun ammoo gomsu hin affaanaan kaatee fuula isaatti dhibaata na dhibdee iddoon ni hiixatee nagda qabnee galataan galaafne. Marii fakkaatu yoo muduu kanaa'u lolaan gufuu haree yoo namarra yaa'u boquu namaa cabsee dugda fiiga wabeessaa hidhaa mudhii hiikee jilba nama buusa. Ayyaa bara sanaa hin darbee hiichee harka waaqayyootu irraa garagalchee. Ayyaa bara sanaa hin darbee hiichee harka waaqayyootu irraa garagalchee.
faarfannaa baacaa keessaa kan filatan barataa mootummaa tulluu abbaasaa obbo tulluu hursaatiif armeesaa addee warqituu hirphaatiif tolosaa tulluutiif nagaasaa tulluutiif akkasumas firoottansaaf fileera gammachuu iyyaasuu hullee horaarraa abbaasaa obbo iyyaasuu maatuutiif adaanach iyyaasuutiif qopheessitootaaf akkasumas hiriyoottansaa hundaaf fileera nus galatoomisiin jenna birhaanuu gannaalee gujiirraa abbaasaa obbo gannaalee saafiitiif amaarach galchuutiif nigaatuu galchuutiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera barataa soorummaa darajjee limmuu saaqaarraa barattuu dibaabee darajjeetiif abbaasaa obbo darajjee baqqalaatiif badhaasaa darajjeetiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera ermiyaas taammiruu qarcaarraa taaddalash taammiruutiif qopheessitootaaf barsiisaa taarikootiif maatiisaaf akkasumas firoottansaa hundaaf fileera nus wanta nufilteef galatoom heebbifamisiin jenna barataa abdiisaa haayiluu aanaanuun qumbaarraa caalii muusisaatiif. guutuu moosisaatiif dirribaa haayiluutiif yuubee haayiluutiif wandimuu moosisaatiif fileera nus sagantaa faarfannaa keenyarraa faarfannaa kana isinaffiiruudhaan xumurraa amma torbeetti nagaatti.
Wantoonni dhamtoonoo namni jiraanna kanarra yoo dhootti irra ta'es muraasni qabna. Wantoonni dhamtoonoo namni jiraanna kanarra yoo dhootti irra ta'es muraasni qabna. Injiraatu naan jedhani warri dinaakoo na duubaani duuchaatti adee turte tokko. Homaafuu waa'ee baasanii ofii rakkaatu kan nama waaqayyo eebbee adeemirratu. Najira jisa waaqayyo caccabsee dandeena kiyyo dandeena kiyyo. Najira jisa waaqayyo caccabsee dandeena kiyyo dandeena kiyyo. Ani saafi galaataan qaba harreeyyo ani saafi galaataan qaba. Ani saafi galaataan qaba harreeyoo ani saafi galaataan qaba mureeyoo najira jise waaqayyoo caccabsee kanneenaa kiyyoo kanneenaa kiyyoo najira jise waaqayyoo caccabsee kanneenaa kiyyoo kanneenaa kiyyoo ani saafi galaataan qaba harreeyoo ani saafi galaataan qaba mureeyoo. Ani saafi galaataan qaba harreeyoo ani saafi galaataan qaba.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee.
Kanarraa duwwaa dubbatu silaasaa borii beekanii. Yoon jiraataniif silaas jennoonni. Kanarraa duwwaa dubbatu silaasaa boriin beekanii. Yaada waaqayyoon jiraataniif silaas jennoonni. Mukaruu wantoonni dhamtoonoof galii jiraanna. Kanarraa yoo nuti irra ta'es kunuunti qabna. Mukaruu wantoonni dhamtoonoof galii jiraanna. Kanarraa. Yoonuutti irra ta'es muraasni qabna. Ololaa sobaa ololee inni waa'ee koo kanaan ni jabees taane irra waan tokko. Shakkiin qabu jiraachuu koof anaana manaaf inni koo yommuu qabaatu nagaa boqonnaa. Najira jise waaqayyoo caccabsee kanneenaa kiyyoo kanneenaa kiyyoo. Najira jise waaqayyoo caccabsee dandeena kiyyoo dandeena kiyyoo. Ani saafi galaataan qaba harreeyoo ani saafi galaataan qaba mureeyoo. Ani saafi galaataan qaba harreeyoo ani saafi galaataan qaba mureeyoo. Najira jise waaqayyoo caccabsee dandeena kiyyoo dandeena kiyyoo. Najiraa jise waaqayyoo caccabsee kanneen akka yoo kanneen akka yoo ani saafi galaataan qaba. isaa fi galaata qaba. Ani isaa fi galaata qaba. Harreeyyo ani isaa fi galaata qaba. Maqaan qabneen hawwaatu seenaan jirreen naadatu saayinaa isaanii sulfinaan lakkaawwatu. Maqaan qabneen hawwaatu seenaan jirreen naadatu saayinaa isaanii sulfinaan lakkaawwatu. Nuuf garuu wantoonni dhumtuudhuuf galee jiraanna kanarraan yoo nuti irra ta'e suuraa qabna. Nuuf garuu. Wantoonni dhumtuudhuuf kanneen jiraanna kanarraa yoo nuti irra ta'es muraasni qabna. Saa'olii reejaabeeffateen bodee darbaataan daawwitiin kan eeguutinaa saatiin dhaabbata. Bodeen saa'ol keenya nodhee achitti sirba daawwit goone adiin gombisisee abbaa mirgaa. Najiraan chisee waaqayyoo caccabsee dandeenya kiyyoo dandeenya kiyyoo. Najiraan chisee waaqayyoo caccabsee dandeenya